father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get am money money ego ego go. make e add up baba. I don't want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó oh, kó oh, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and eh. give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. Oh. go. I can't go. alright my people, i salute una welcome una dis uh, beautiful morning to inform me with radio mm. and dis na a business and lifestyle program inform me with olayemi anko na country sister voice now na dey hear olayemi but she not dey alone o other people dey with her and uh, um, our waka waka broda im dey for street so e go give us uh, the report wey dey for that side We'll continue the topic where we start yesterday, where be politicians and their tricks. We don dey see the effect of the tricks as e be say we know say na parasites and um, tapeworm na im dey be everything huh. Ah. wey dem dey do is all about themselves dem no dey give back to the society and now dem don let a lot of people go fall into trap with this uh, money wahala when uh, first talk say na is it thirty-first? na the thing go end then they come extend am to tenth. meanwhile the politicians carry uh, federal government go go court the highest court <laughs> without without going uh, doing a due process say am um, dem not do due process so they come dey expect say they are on due process go bring about a due process <laughs> no go work now na wetin person reap na im you go sow mm. while i dey reflect on eh, sorry wetin person sow thank you na im person dey reap this morning i just dey reflect i con dey remember eh, when dem go say eh, woe woe woe unto person wey do bad say the person go reap am wetin be woe hmm. by the time oh, una know the definition of woe you con dey know say woe wan woe the politicians right now <laughs> those ones wey still the wealth of the indigenous people of nigeria turn am to their own property as e be say dem dey worship money you know when e go be like say money dey give them power uh, as if na drug e be so when they go open the place where their money dey say oh my soul mm. i i am fat i am big i am this i am that <laughs> so if they open there right now dem say hey <laughs> my heart my heart <laughs> unfortunately for the indigenous nigerians we won una but we thank god say e get people wey lis ten hmm. but for those wey wey no lis ten wey still dey believe in the politicians i go tell una doo na so i go talk am reach doo but still uh, space still dey sha at least the cbn don still talk now say They still get uh, today tomorrow next tomorrow to get their money fifteen sixteen seventeen hmm. May they go pay the cash the old money wey no be legal tender again <laughs> So may they go pay am for their uh, for cbn you you fill form you go online you get form wey you go fill you print am come out you come carry the form form go cbn and then you come give them four weeks for them to verify to know say you no be among the thieves because they go check your account They go see the transaction wey dey go through your account before if true true uh, you dey worth that amount of money so everybody be ready so the few ones wey i get now me i now i go look for person wey i go give am to <laughs> say make dem go pay am in for me except if i wan keep am so that i go take dey remember say once upon a time na so that that uh, eh, 1984 own so i keep the money o oh. i add some old notes that time but you know say as i come marry dey comot now i no carry my kaya comot from my papa house so i no know <laughs> wetin come happen to all those money abeg make una no vex um, my sister dey here my brother also dey so sharp sharp they will greet ogadi go give us um, the studio reading wey be the difference between political power and traditional power then we go take our business news and market waka sharp sharp before we enter the mm-hmm. program proper if not we know say so we no go take am again i know say once ogadi omo don dey talk e go e no dey e no dey look time e go forget every other thing eh you eh. go just dey talk dey go dey go not be me talk that one na wetin engineer, <laughs> dey talk nowadays that last sentence wey i talk so <clears throat> na engineer na him talk am so you go just dey talk dey talk dey go e dey use hand demonstrate am sef ehem eh, madam kekwa. the <laughs> people i greet you now we don come again o oh. yes na table wey we for dey talk uh, how things go take go well with us you know say once we gather like this we don dey talk they say the voice of. Uh, men na be the voice of god god dey send men books, message books, yeah. because na god no dey come down from heaven come speak to people na people e dey use take speak to him people so god dey use us He dey reveal matter to us we come be like say we dey always prophesy for this program because anything wey we talk before we know we go see say the thing dey play out my mind come dey tell me say god too love us sha and e love this our obodo nigeria na im make am wen e be say things wen he dey tell us when we dey see with the third eyes we dey always come discuss am with una so that we go always get the way forward my name na sandra ikekwa make una just draw chair near as this matter go proceed. abeg una no draw the chair near. <laughs> make una sit down well. <laughs> call your neighbor any place when e dey make e come lis ten so that we go rub minds together. Mm, okay. Uh, my people dey say i dey talk say i no go look time now nah, don go carry work clock near my face now. <laughs> na work clock no be watch. i no need watch o oh, i carry work clock o. Oh, so that make i well. make i see dey see am well. so if na five minutes dey give me i make sure say i stop for one minute I, feel. I feel. I pray. Okay. Engineers, I pro. Engineer, funny spirit won't tie me down for talk. I don't drop the spirit fast. My good people of this earth and those when they within the country, Nigeria, the continent, Africa, the entire world, we salute you this morning. We thank God as He don't give us opportunity again, make we take it today. Make you remember, say, not because of say you too righteous or you too fine or you get money pass, might make you reach this hour. That because probably one, He give you opportunity to make you they change from the evil when you they do, because you know they take joy for the death of a sinner. Or mm. he get assignment for you where you never finish and won't make you complete them. So in whichever group you belong to, take advantage of it today and do the needful. either they write or try to change. Whichever one, just do the needful. So that the country, Nigeria, the continent, Africa, the, the whole continent of the world, and the earth as a whole will now turn a better place before your departure. Otherwise, God will ask you the assignment when I send you, go do how you take manipulate the earth reach. Come and explain to me. A lot of people just dey now, the day IAC, and waiting the wait for them, na heater. I just pray say that heater no go dey bring the smoke when it will be like where the thing they do um, mummy, uh, they, they take born human be body before your water is there. So change so that make you fit make sure your desperation will go lead you to another direction. That one will help us look where we're into the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Mm. Uh, this morning, I want to ask a question, or we want to ask a question to the entire earth and wherever you have been listening to us. How do they feel when another person they cry in? As a nurse, as a health worker, as a doctor, as a, uh, a, uh, a therapist, when you see person they undergo pain. Hmm. Because when they are when they are addicted to it or you don't dey too used to the thing, you go feel like say na normal thing, you feel like say normal. But another person when they there, sometimes when they feel and for who the pain dey who they go through the pain, you go say, abeg, I no fit stand for here. That's when they see blood every day, blood no they irritate am, but the person when they see blood once in a while once he see blood e go be like say na him dey cut who dey take eye see saw daily no dey feel am but the person wey dey match dey press him saw the boil water dey press person saw when e dey very very um, uh, large and big and painful the cry of the person sometimes they make other people they share tears when they, they understand i mean they go through the emotional torture but they feel the pain. i therefore want to ask you this morning which mind you don't build to make nigerians go through pains when you know they feel take a decision today to say i always want to wear another man's shoe wearing the shoe i not say go collect the position <laughs> that is waiting another person they feel try to feel it if you ever put your money somewhere you lose am in a business you do a transaction and na one your whole small boy collect am how you feel go make you understand when you are in government you destroy somebody property how the person feel if you ever lose election as a politician and you felt bad that is the same way e dey feel when a politician win election and is oppressing his people i therefore want to beg every human being when we never wan when when we never wan call say e animal animal brain and mind say take a decision to say the policy when i wan make decision when i dey take as a politician no be just because i want to lead i want to be leading or i want to rule but i want to always feel what the people the people are feeling. Hmm live to always go on the street sometimes without people knowing who you are. And at, at a point, you will find out the real thing and then come back to your office to make a policy that can uh, help to influence and change the lives, the lives of people on the street. The ones you the office always called common man. Meanwhile, God never made anybody common. If he common, me and you for fit they make human being. So henceforth politicians should stop calling human being common man on the street that language is too derogatory because the human being created by god is oh, not common common if the human being is common by now you would have created the ones that will be helping you to to to win your election uh-huh. you would have created the ones that will be helping you to thumbprint you would have created the ones that would have been able to to always vote for you you for no dey care dey go meet and campaign to people when god create and therefore let us call call the speed a speed we just say this year enough is enough Now be the project mm. and because of that let no human being call a politician a parasite can take one politician call a human being common any longer because that is why they constantly look at the indigenous people of nigeria as if they are nothing this na just the message we will get on this platform this morning my name na adeomo akawo and i dey greet everybody wey take time lis ten to us and in case you want to join us if you send to those of our friends and uh, uh, um, <coughs> co co colleagues on the street beg make sure you listen and forward message of your uh, your feeling and your opinion about what we dey discuss today so the number zero nine zero five five four eight eight three one one again zero nine zero five five four eight eight three one one and all our social media handle at formiradio.com you go fit reach us Now well done oh. all right. Um... Now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now business and lifestyle program. Inform Me with Olayemi and Co. Sharp, sharp, make we take uh, the business news and uh, market worker make we know what's in the happen. A lot they happen yesterday. Somebody they just eh, me uh, encounter with a uh, customer <laughs> customer <laughs> yesterday. They say the customer do transaction, mm. the thing decline. Oh and the man talk say dem beat am say the man go bank dem come tell am say e dey for the person account dem hmm. come refer am back to go meet where e for spend the money reach hmm. there na the young lady come dey try to explain to am say ah, say na the bank na im go still fit do eh, the needful say there is nothing they can do say na them go if the money dey for them see how people take dey lose money hmm. if the money if dem dey talk say the money dey there because me i no go fit see am na dem dey see am so as you don report so wetin dem go do say dem go refer to the customer and then the person go come uh, tell dem say okay if una say na so e be do am say the man was angry was embarrassing and everything at the end of the day na i come talk say say how much this big man big man dey insult her for one thousand eight hundred naira hmm. <laughs> na come tell am say na transferred aggression mm. na im the man do so probably the man no get cash. cash. Uh, if you go bank now you know Not the wahala so. wey you go go through and then yesterday to crown it all networks disappeared so pos were not working transfer not working there was no cash as at yesterday we don dey notice am come but yesterday was the height of it all so a lot of businesses eh, oga adeomo you forget say we talk say uh, re revenue wey this government wey dey wind down now yeah. go receive. Yes yes this period say the thing go e go drop mm-hmm. uh -huh. They don use their own hand take dey do am now e no be rocket science mm-hmm. na action and reaction reaction equal to action action equal to reaction na im e be wetin dey play out now. businesses wey dey down na dem wan come pay revenue. Uh -huh. so mm-hmm. na so the thing just be the thing is really affecting businesses sales don drop um, but to the indigenous people of nigeria i don dey sing this thing not be say i we don dey sing this thing since say if we fit survive covid nineteen, wey e be say the palliative dey dey refuse to give us dey allow people make people <clears throat> hunger well well to the point of death until their own people come reveal to the generality of the people say palliatives dey for each state but the governors the present governors wey dey wey some of them now go comot for office say dem dey go senate The present governors hold on to wetin go sustain di people. eh if we fit survive that time come now This one too go pass make una just dey patient. dem hmm. still dey collect tickets from drivers dey collect money. Uh, drivers they, never beat them. they still dey collect. okay wait drivers go soon begin even beat even for market they still dey collect they madam, oppress the women. madam ikekwa you know wetin they just dey they they dey ah. try to build people up and the people will they go react very soon governors no go fit waka many of them say they hold their vehicles. oh oga madam ikekwa they dey pay through their nose. so uh, inside this frustration so. Mm, oga adeomo Okay. Business uh, news. Uh, make, I, make I um, the business news. The first one when they say banks, fuel stations don't start to reject old notes as um uh, as a Yes, as uh, they don't ignore Supreme Court order because not the Supreme Court they, they are not under Supreme Court they are under Central Bank and CBN as they ignore they are that pata pata of them all, nine them two, ignore. And this one they come because there is a directive to the money deposit bank say the old notes of 200, 500 and 1000 naira denomination cease to become legal tender for Nigeria as at on the 10th of February 2023. And because of this, every money deposit bank don't begin the uh, eh, reject them. and make them no forget say na this matter make the cbn bring out a guideline on how you go fit go deposit your money through cbn for the first time in the history of nigeria you get account you cannot go to your bank directly you deposit through cbn and depositing through cbn come mean say they no go do cash uh, uh, cash swap for you They go do cash deposit after verifying who you be, your account, your mandate, everything for a period of four weeks, they will consent money enter your account through your bank. And then, so if you do Yahoo, Fred take collect money, carry go keep for bank. When the matter reach there, they come verify the Yahoo account. So they go Yahoo your money join join the thing. Um, Department of uh, okay DMO, Debt Management Office, don't raise 724.9 billion naira in February bond. See, the, the auction bond of about seven hundred and twenty four point nine billion naira. And all these ones, they come in the midst of this crisis, they still they go, they do raising bond. And raising bond simply means the federal government, they borrow money through through two means in a in a country, either treasury bill or through bond. So they say they raise a bond of seven hundred and twenty four point nine billion naira. So, mm. and this one now they come in after the approval of a loan facility from the month in the month of December, few days to when they sign the appropriation bill of 2023 into law. So the the raising of the bond now can they make the country they owe even ahead of when they want start the hmm. implementation of uh, the 2023 um, appropriation bill of for the budget. And make we no forget, say ideally this budget of 2022 suppose last in May 31st, 2023. But from that now, they don't become they don't shut the mouth of the mouth of the finance minister say make you no explain reach there again because Nigeria dey monitor the thing. Uh, Naira crunch They say if it costs $18 million dollars loss and GDP loss per month, okay. as yes, they say it will cost Nigeria to the loss about $18 million dollars monthly and it will make the G, over, including the GDP matter, that is gross domestic production. Hmm. Say because as we do now, uh, people know they fit get access to cash to take even make purchases of their raw materials to fit buy um, and then produce what they do locally or having access to it internationally. So a lot of issues don't they gradually be set in, and this thing is uh, they create a lot of problem for uh, businesses. Supreme Court lacks original jurisdiction on naira redesign. Uh, this one they come from a lot of lawyers, body of lawyers went to say this not the first time when President dey carry dey go waka go meet supreme court say in they take court injunction say nobody dey go supreme court if you take supreme court injunction where you wan for go deliberate on the case okay. because you need to first take a, a, a, a an injunction from a competent court of jurisdiction when the case go lack go come go into appeal and at the same time go come go supreme but if you go supreme go take injunction can you appeal case that is in supreme. Yeah. and if you are, they they do am on purpose now say uh, yes. there's that, that's the highest body but they forget yes. say uh, due process dey. so due process person wey no follow due <laughs> eh, process due process process go do am. <laughs> jurisdiction and according to the uh, nba and other lawyers they talk now say the supreme court no really get the jurisdiction to entertain the case and so it already make the case an invalid case before them. Mm. Uh, and. Uh, so wetin wetin that one come mean like that na uh, uh, to uh, to the uh, to the people wetin supreme court come mean like that. Lack, if they lack jurisdiction it means the injunction they give to the cbn and mr president na invalid mm. and it cannot be obeyed perhaps na all these ones the cbn governor look when he still talk say the naira ceases to be legal tender is on the tenth, Mm. And so he already gave a window of fifteen to seventeen. So it implies that from today till uh, 17, you can now visit CBN. You fit still visit CBN if you don't want use your money as calendar for house. So putting all this mm, together, uh, or as wallpaper. Or as, uh, as wallpaper, or to tell your great grandchildren how to tell our some people. That once upon a time, I was a millionaire. Yeah, I was a millionaire. That is the evidence of the millions. <laughs> Chai! <laughs> e dey choke dem o e get one song wey wey oga wike dey sing na ta as e dey pain dem. <laughs> Eh, as e dey pain dem e go dey sing church e go dey sing church e go dey pepper dem so na so the matter be for here now. Oh. Uh, registry, registry allegedly don reject old naira note for for uh, for filing of court processes. that is. <laughs> <laughs> Oh. so the matter don reach thought to the point say when dem wan file for court process you know there is an amount you must pay to file a mm-hmm. case mm-hmm. so when they brought the old naira note na say na they say court registrar say abeg i am very sorry this is no longer a lender tender <laughs> which means even the court they know the court know say wetin the injunction of the supreme court is an invalid injunction because it's a court that lack a cop it's not a court of competent jurisdiction. jurisdiction. Now, so in the law, that is how they say it. It's not a court of competent jurisdiction to attend to that case. And so, if you a, a case of a customary court, if you carry and go high court, the high court becomes a court of uh, uh, it will be it lack competent jurisdiction to mm. attend to the case. So you must refer the case back to customary court. you no go do divorce for high uh, court. Uh, uh, wait oga oga adeomo abeg no vex i know say na business news but i want ask one question. before okay. Eh, when they carry the case go there. why they not tell them immediately say this no be their jurisdiction say them no fit handle am except eh, if dem wan collect money okay. governor sponsored by their party hmm. that is creating a parallel government inside the same political party is a battle because they, there is what we call using impunity to seek immunity. Okay na im make dem jump comot for wia dem suppose dey as governors we no be their mates na im dey go high court dey go the highest body court hmm. but they don dey discover now even after filing the case and the judgment today wey dem say dem dey wait for all of dem don match now dey go air five flight to abuja eh, kogi governor don go eh, matawale when when e no know wetin dey do am for zamfara where bandits for dey dictate how e wan take comot for house don't come Abuja, they want to go to the court. Another, they are uh, eh, instigating other states, may they join in the join. filing of this matter. Uh, but they have forgotten, say, they have forgotten this matter, say, when Wike filed the case of FIROS on VAT matter, collection and whatever, mm. they don't look for people. He was fighting the battle alone, and those who later saw the reason for joining mm. now went to join so you are not the one to seek people to join you if you first know say the slap when you wan go slap person go too pain the person to retaliate why you first slap at all why are you calling people to come and help you fight when you to know that the slap you release you will not be able to withstand it. Mm. they are doing all they are doing Best according to one of the flock together. Uh, they flock together according to one uh, eh, buga galadima he said there is a northern governor among those that fight that case that is having over twenty-five billion naira saved in his accommodation ahead of this election na that money he dey try to make sure say that money will not be He mm. use the language a northern governor a mm. northern governor buba galadima na e tok am i i had to quote him name so that you can go to um, uh, youtube you find it out it's on uh, i think it was on uh, arise tv or something one was the top mm. television that was was blowing it so he said the man kept twenty-five billion naira because of this election and the political party they face the crisis because that money was saved in the old note and they don't know where they go for swap am and because of this carrying twenty-five billion naira seven and nine go carry the money waka now so to avoid long story issue that touches the kidney they are fighting it through the court make they fit use am on that day. okay eh, eh, abeg make i just add this one join i just uh, see am from uh, one of my friends. Uh, Eh, space like that say he said those holding the new naira notes hostage shall grant grant them freedom from 26th of february that's uh, the day after election uh, so he say just 11 more days persevere so he dey advise yes. the indigenous nigerians say make we persevere no be the same thing na we dey talk mm. since i still dey talk am say ah. oga emefiele for no even answer that ex ten sion wey e do so na him bring na im put pipo for dis put pipo for dis but again why di pipo still dey believe di politicians knowing fully well say na di politicians put all dis crisis for ground for us abeg you get any more news eh, john eh, eh, no na so i wan take am reach this morning because too much talk dey say dey make person dey bite the tongue early okay and as as e <laughs> all right so sharp sharp market waka okay o oh, um, my people for market waka the way money matter take dey now wey dey say scarcity of cash e come make market no balance as dem dey talk am. things go up or come market down market no balance some things dey up some things dey come down. Uh, yes rice because no be perishable that one dey come down as e take like e don dey carry leg come down small small dem dey see bag of rice now thirty-four thousand some dey <laughs> yes some dey thirty-five thousand and the rubber of rice wey we fit dey buy two three now dem dey buy am two thousand naira some sef na one thousand nine hundred so e don dey come down and cup of rice na one hundred and eighty naira even beans kpakpa dey say new beans don come out white beans and oloka beans rubber of that one na one thousand two hundred naira while dem dey sell cup for one twenty honey beans na one thousand three hundred naira white cup na one thirty hand melon that one never gree come down because e be like say no know say scarcity of money dey dem see dey sell rubber of new hand, um, hand melon for six thousand five cup na four fifty while engine melon na five thousand cup na three fifty ogbolo rubber of ogbolo na twelve thousand and cup of ogbolo na one thousand one hundred naira oil don step down although no be perishable but dem say people wey dey do am dem never the people the villagers no see people wey come by because money no too dey so oil now don drop from thirty-four thousand to thirty-one thousand while Never four litre of oil na four thousand eight hundred naira and then they hear huhuhu say e fit still fall more than this if this matter continue groundnut oil no hear wetin dem dey talk e still dey up twenty litre of groundnut oil twenty-one thousand eight hundred naira and four litre of that groundnut oil na five thousand five hundred garri sef don come down sake of say ground don dey soft uh, bag of garri be twenty thousand before na eighteen thousand naira now while line line dey sell for two thousand two hundred naira another thing wey still cheap for market now na tomatoes that one don cheap brekete for market sake of say to plenty motor wey carry am come e full ground and na perishable so if you no sell instead of the thing go spoil then dey sell am as your power take reach so the thing cheap well well cellophane of tomatoes wey dem dey buy for two thousand naira before dem dey sell am now for one thousand naira that na the market waka for the week. Hmm. okay uh, my people una dey lis ten to us on informe radio this morning and. Um, This is our business and lifestyle program. Inform me with Olayemi and Co. You know, I as I no fit sleep, e get one word wey just dey <laughs> come to me uh, when I just dey think everything. The word na woe. Mm. Woe, woe. Now I come say okay. I know I know wetin e mean before, but I come open dictionary to know the to know the meaning maybe get wetin god wan bring come out make i i get for inside mm. He say the meaning of woe na great sorrow or distress mm. woe great sorrow or mm. distress woe unto any person wey call good evil and evil good na we don dey see now great sorrow and distress upon anybody if na me if na my papa my mama though dem don die <laughs> so say dem call dem eh dem no fit cause am dem no dey again <laughs> eh, eh. say if dem call good evil evil good great distress and sorrow na go follow us mona pray dat prayer this morning The indigenous people of nigeria the people wey don put us for place like this, whether whether external hand dey o whether internal hand dey o whether indigenous people dey o whether strangers wey dey live amongst us dey o wey no want make things turn around for the good of the people wey no wan make each and every one of us every region wey we get say make we eat the good of the land wey god don give us distress and sorrow na be that person portion then for our religious leaders we need to talk to una una see people dey go astray you are supposed to be a spiritual uh, father or mother to somebody you see say the person dey do wetin no good you dey clap hand for the person eh because you dey chop from the person you no wan tell the person the truth the same ten and ten pence na inside you the religious head and the people wey dey commit the atrocities wey dey affect the lives of people. The same ten and ten pence na im tie them woes go follow eh one and no vex i dey always talk am say the west Their hand no clean at all at all at all prayers wey the indigenous people they pray and africans especially africans are very spiritual it is the truth one another thing say the god of creation no dey answer our prayers he dey answer our prayers for the atrocities you go dey see wars wey dey happen around them if dem fit talk say man man na woman woman na man eh say make dem no even say man and man again or whatever say eh, eh, eh, non-binary now and then you expect say woes no go come unto dem abeg make we separate ourselves from such evil even unto the church now somebody send me video unto the church now say the good book the bible wey dem carry come give us wey dem think say na dem you no know say even the eh, devil wey kill jesus he no know say when he dey kill jesus say na the fulfilment <laughs> of the scripture na he dey do dem carry bible come give us god allow dem so that we go see the light so that we go know the truth eh na there e reach dem come add their culture and all their atrocities join am na then na we no get sense to fit separate ourselves and then find a relationship with the father direct na wetin im wan be that even without the spiritual uh, head around if a spiritual father can direct you say you you it is better for you to have a a a, a relationship a personal relationship with the god that we serve if e fits, all these things wey we dey clamour for all this wahala wey we dey see around us eh to tell you the truth e no go dey because all of us go dey work in love and where love dey strife no dey dey we don first treat that uh, uh, topic before now, oga adeomo. yes. where love dey yes. strife no dey dey if i love you i no go wan take wetin belong to you if i love you i no go lie about you if i love you i come Oh, love is love is all that we need. So the wars wey dey come be ready to enjoy every seed that you have sown. The only good thing be say when you ask baba God for forgiveness na he go forgive you. But make I tell you even as David the man after God's heart e still chop o oh. e still take water water <laughs> the consequences of his uh, action e still chop am water water eh so una go una go learn to bear to chop the consequences of una actions na so i go talk am reach i know say uh, una get a lot to to talk as we dey continue eh eh dem don dey warn us again hey father. Um, we'll just uh, sharp sharp as uh, the time dey reach. oga adeomo i know say a lot ah. na you as you dey for street now a lot dey yes for this program we warn people say make dem no believe in the politicians make dem no take their word yeah. uh, uh, to heart but uh, e be like say some people still do that one and now this um, money wahala so e mm. e dey very very critical for the streets. Mm -hmm. um, so talk to yes. us. We need to, you know, the the indigenous people of Nigeria talk to themselves and they understand. We have a network. Anybody wey here I beg. They pass the information They share them. The, any information wey we dey share now? inf information out of love. Mm. because mm. we no want make our people they suffer again. Mm. Um, you born talk. Eh. Uh, oga dey omo uh, you know say if you start dem go forget say i dey here so just wait make i throw in something. <laughs> Eh, because you only you don talk say you carry work clock you say you carry work clock no wahala eh, me no watch so i go my own go short so wetin i oh, wan talk as madam dey talk just now my mind go back to one video when i just i no know where i somebody send me the video this endsars video i come dey watch am as e take things wey happen that time people as people innocent people just stay dey ground blood everywhere i dey watch am tears comot for my eyes this morning as i dey come i dey inside motor i dey watch the this thing i shake my head the reason why that thing happen when we see blood na because people no want wetin dey go on some people the protest na peaceful protest say dem want something wen dey evil make e stop na some people say no why una go talk say make e stop dey come begin delete people wey dey innocent because dem no want good to prevail against the evil wey dey on ground na im make those blood happen now election dey come and people don dey speak their mind They don dey talk say the pain wetin dey go on the evil wey dey go on They wan make e stop They wan change the narrative and the only way to change am na to make sure say the leader wey dem sef trust wey dem pick na dem wan press paper for for press hand for paper for meaning na dem wan vote for but many pipo when e be say dem don dey dey power since for donkey years dem no gree leave power whether their intestine their cord dem bury am put for the the seat of power we no know whether na be na dem inherit the country from their papa we no know the country wey belong to all of us some certain people come take am feel say na their papa get am na dem be heirs to power the rest people no fit enter there na only dem so anytime dem dey see people like this as we take dey now we don tire because over the years na the same circle the thing dey turn round like baba chair e don dey comot for where e dey we don tire we say we wan change hand so that another person go enter there who we want na we want make e enter there the same thing just like endsars take happen we say make evil stop na the same thing we dey try to do now make this thing stop this system make e stop make another person enter so that the system wey we want wey dey work go come in people don start again dem dey try to stop the good plan wey we get for ourselves as indigenous people of this country like i talk na our country no be some people country people wan hijack the plan wey we get to make sure say we no go see light my brother as i dey talk this matter so i no know as my body dey do me because of say time no dey make time no waka leave me because my brother carry work luck <laughs> na the truth na dey tell na so those people wey dey try to hijack am we go take everything wey e take us to make sure say their plans go fail and our good in ten tion go prevail because light even from beginning of creation light get power pass darkness so the light of our good plan e go ever overshadow their evil that one na our prayer my brother so, may you continue. okay. thank god say we don leave five minutes for me to say so. <laughs> I don't see am so but give me five minutes. Engineer, eh, eh, na you cause this matter. Na you cause am. You know the couple wife for my body. No, you fit adjust the clock hand. Adjust the clock hand. So the business people, so the business Nigerians, uh, eh, I want make we remember wetin the scripture talk. E say when e dey talk about the devil he used the word that they behave like their master, the devil, mm. and found father of lies. Mm-hmm. This thing shows say, the devil has his own agent, student, and messenger. And so, politicians that is naturally turned themselves to become parasitic tapeworm keep sucking uh, they got they've got it to that point where they don't go get agents. You know, polling units they get agents on election day. But propaganda politicians they get their own agents to carry their message out. If a sitting governor will order the Oh, okay. Um, we don lose am for now make we see whether we go fit uh, reconnect with am na dey lis ten to us on inform me radio and uh, this na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co Why we dey wait for am to to join us again uh, get uh, one news headline wey i say make i sharp sharp share say just in okay. nine states join suit on uh, naira swap crisis na no the um, the first three states wey wey carry the matter go supreme court na kaduna kogi and zamfara the other states wey don join dem now wey the attorney generals uh, don join na katsina lagos ondo ogun ekiti cross river and sokoto states as co-plaintiffs while the attorney attorneys general of edo and bayelsa states were joined as co-respondents so therefore make una know the governors wey no give una food wey no talk about uh, the fuel crisis eh? and uh, which other crisis dey uh, the voters card crisis wey dem no give uh, people uh, voters card the governors wey no talk about am then una those governors na don go join make we we the people the indigenous people of nigeria in this state make we pull ourselves make we warn the governor say una no stand for us make una use una names take fight the fight not the state names so which means the attorney generals wey dem dey use so na our na our attorney generals abi taxpayers money mm, abi mm. make dem eh, make dem withdraw dem from that place make dem use their own personal lawyers take run that matter oga adeomo no vex. Oh, uh, okay you see I'm, uh, for my work clock calculation uh, four minutes don't come up for my own again make i use adjust adjust the clock. but i i i like i like waiting. you just bring again now mm. as god bin wan do the the direction when i want go na the thing just carry us run enter. okay first of all they get their own agent and take note the governors wey they name so say they join they are all apc states apart from cross river wen go join and edo edo na apc which is a sympathizer yes they are practically apc states lagos ogun ondo apc katsina apc governors so which they, means they, they fight apc apc dey fight apc apc having internal battle using the people as the feed mm. Mm. apc internal battle with the president using with the presidential cabal, using the people as the feed for the battle. Mm. Now, then the the Cross River State Governor Edo and whatever, they are now the kind of people when they do sympathizing jobs. But you see, Mr. Sympathizer, what do you do for your state when you want not go sympathize? I won't beg the indigenous people of Nigeria. Never be an agent of evil. All the information when they pass to people to keep holding to the old naira notes when they cause crisis for old women yesterday one old woman come one store as she wan buy something na him dey tell am say sorry ma we no dey collect this money again mm. the woman first provoke wetin which one you do you dey which, which one you dey produce for this your store she went to the next shop that Same one tell am say ma i'm very sorry we no dey collect again e come waka jejeje jejeje her voice just cut once mm. jejeje i can imagine the kind of immediate depression when mm. happen to am mm. and then she could not be saying na because i get any help to render because even the new note no dey with me Now i can't stand the look at. What is she she now look at it okay how do i now spend this money that is no longer valid e can't go banana when dem shade for somewhere when he arrive, he call the price banana. Now the person when they sell banana tell them say, if people when they say big market no collect, me when I shake banana of person no collect this month. <laughs> You can understand what is happening. Mm. Why? Because they have got their agent everywhere mm. running up and down talking. Man, no worry. And our party say, our party say they are all mm. agents of demon trying to propagate a message that is destructive. You can imagine the, the same political party in power, they try to tell people to disobey the government that is in place mm. by them. I want to tell you that when a house stands against itself, it's already a divided home, and any divided home can never stand, and therefore nobody was supposed to believe a message from a divided home. Okay, advice, Number two. Uh, okay, go on. Advice to the indigenous people of Nigeria. Make we understand that this is to let the indigenous people know. Say, anytime when you choose to do something different, politicians they see them and they quickly like to fall into your play, into your own game. To say, we are doing it for you. They are not mm. actually for you. This present battle, even in the Supreme Court, anywhere where they did, when Kaduna State government refer uh, uh, eh, Kogi State, Zamfara, eh, Matawale, they push their people say you can imagine the federal taxpayers police officers and dss officers you dey still send them, say make dem go dey arrest indigenous people of nigeria wey you dey collect tax from say they should start to disobey the federal the same you that said the whole power was in federal to do and undo mm, anything mm. are you not seeing the contradiction um, within, within the same speaking. song speaking at the same time and therefore Honorable grazing, all of them queue up with federal government. But on Naraswa, they are now away, away from federal government. <laughs> I want to tell the indigenous people of Nigeria, if I were you, I would join federal government. How will I join federal government? Not because they are good, not because they are better human beings, not because they are evil. They, they are not even evil spirit, they are devil spirits on, on their own. <laughs> The what we need to look at here be say, since they already spoke and these people recommended them to be the one we must listen to, this time around, Mr. President say, on the tenth was the last day of that money becoming valid tender. Therefore, every Nigerian should say it has become an invalid money. And for that reason, make every Nigerian obey. Because right now, like I told you off camera, I mean off uh, oh, discussion, off air, I said there is a confusion in the market, in the environment where I did. I do research this money for inside market. People be safe bank, nobody fee enter. People carry money put for, ba- for bag. They won't go deposit. No way people dey go filling station filling stations are rejecting people go market They could not even use it to buy mumu bread abẹ́rẹ́ they call am wisdom bread okay mm. they dey call am wisdom bread you know eh. that bread wey dey call actually the name was supposed to be round bread mm. but, eh, or cough bread uh, but people remember that the new bread so i wan beg the indigenous people of nigeria the issue of them say dem say why are we not hearing the minister of information now since he knows how to Precisely. always talk about. Uh, since he know how to always discuss the issue of uh, eh, endsars and lekki killing that it was photoshopped it was photoshopped uh. it eh. was photo forest why no discuss this matter now why is he so silent wetin dey happen to lying national, uh, mohammed uh, national orientation agency wey suppose blow dis thing so that more people go hear dem no dem no give am no ah come on wicked. politics politics don enter the game and gbajabi amina dey e know say na yesterday im wan do constituency project and empowerment because of re-election e go dey talk say im Nara redesign had been hijacked to frustrate apc election. Look at you, you are already a failure because it shows that you are not even leading a, a national assembly that is a valid one. Mm, rubber stamp, you know, say na so you they call them. Yes, eh, na so the thing be. E don show say a complete rubber stamp and cellophane project na im dey run for that. Oh, yeah. Now, must you at this moment speak say they hijack in a government where you are almost number three person in the country why are you saying your government has been hijacked. Mm. if you know what you are doing and therefore you want to beg the indigenous people time don over I mean don pass when we suppose dey elect people we should say enough is enough na you una talk say make we dey obey government na you still dey tell people now say disobey government tomorrow you now say if you don obey government you are a traitor you are you are this you are that you are not patriotic nigerians want to be very patriotic by obeying government let us stop to use the old note as they have said so that these evil men that kept the billions in their houses would turn to become wallpaper for them. This is my summation. My people, na good morning. My name na Adiomo Akawa Salotuna. Ah, now you come vex pass this morning. <laughs> <laughs> yes so my people una don't hear what we talk this morning as i always tell you una say we dey come rub minds the way forward yes so una don't hear what we talk They say na wetin person comot eye na im mate do pass for all the things that we don't they discuss since make una no dey comot eye as una dey hear make una dey take action so that una go always dey for the right path of progress na e be wetin we dey always carry come for una my name na sandra ikekwa salot uh, una. alright una uh, dey lis ten to us on informe radio and the program na our business and lifestyle program informe with Ola olayemi and co i just wan advise wanna um, advise us na abeg make we be our brothers keepers right now if you get foodstuff share with your people if you get uh, some uh, nairas to to share please share with your brothers and sisters make we endure am yes not this this uh, battle so make we not join the the politicians fight them. make them fight themselves the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dem dey plan ahead my name na olayemi asalutu.